ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose ndi jeffrey mutagoma ubasuhuza kandi mbaha ikaze n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
muri sanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nongeye rero kubaha ikaze mu kiganiro muri isanga cyo kuri uyu munsi tariki cumi n'eshanu z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri turi ku cyumweru hirya no hino ku isi haragaragara cyangwa se haranavugwa uburwayi bw'icyorezo cya korona virusi amateleviziyo hirya no hino nibyo yerekana ubwo burwayi rero indwara iragenda igera mu bihugu bitandukanye ejo bundi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryatangaje ku mugaragaro ko korona virusi ari icyorezo kubera uburyo ikwirakwira vuba vuba n'abantu benshi igenda ifata aho iwanyu bihagaze bite mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi twahisemo kugira ngo tubahe ijambo mutubwire uko bimeze n'uko mukomeje kugenda mwubahiriza amabwiriza yo kwirinda dore ko ku munsi w'ejo mu rwanda hagaragaye umuntu wa mbere warwaye iyo ndwara wafashwe n'iyo ndwara nk'uko byatangajwe na minisiteri y'ubuzima mu kanya rero ijambo ni iryanyu musangiza abandi uko murimo kubyitwaramo radiyo ijwi ry'amerika uwa mbere duhereyeho ni emmanuel emmanuel ikaze mu kiganiro muri sanga
ikaze ikaze ijwi ry'amerika muraho murashima imana tumeze neza hano i kigali mu rwanda ni uko ni uko rwose nyagasana asingizwe
gusa nubwo tumeze neza ibintu si amahoro arambye kuko mu minsi ishize ikigaragara cyo tumaze kurigusha aho icyo cyorezo kimaze iminsi kizenguruka ku isi yose no mu rwanda ntaho cyahageze byagaragaye ku muhinde wa mbere wari uturutse iwabo muri mombayi agarutse inaha mu rwanda ukora ubucuruzi aho yaje kumva atameze neza ku itariki umunani noneho nyuma yaho aza kujya kwa muganga agiye kureba uko byifashe mu kumupima babasanga ni pozitifu kuri icyo cyago cya korona virusi bityo rero tukaba dukomeje gusaba no gusenga imana kandi tunashishikariza abanyarwanda bose nk'uko leta yacu ikomeje kubitwegereza ibitubwira tugira isuku mu byo dukora byose aho tugeze hose ubu ngubu turi gukaraba nicyo kintu kigezweho turi gukaraba buri kanya aho winjiye aho usohotse ibyo ugiye gukora byose ubu turimo turakora isuku mbega muri rusange dukomeje gu- kugendera ku ngamba zose leta yacu ikomeje kutubwira kugira ngo twirinde icyo cyago ari nako nshishikariza abanyarwanda bose kucyirinda bityo rero nkaba nsaba n'amahanga yuko rwose twafatanya mu rugamba rwo kurwanya icyo cyorezo kuko ikigaragara cyo kucyirinda biragoye kandi ahantu hose kirimo kiragenda gifata ibihugu byose ibihugu byose kandi wumva ko gikongereka cyangwa se cyandura mu buryo bwihuse Mm, none se manuwe wowe ubu ngubu urihe neza neza
E, ntakubeshye ndi muri metero nkeya cyangwa mu birometero bike ukurikije aho uwo muzungu akorera mu mujyi wa kigali nanjye ubu ndi mu mujyi wa kigali agana mu gatenga ariko noneho aho tu- i- iki- ikiriho ni uko dukomeje gukaza ingamba zo kucyirinda ndetse na leta yacu ikaba ikomeje kubidufashamo aho tugeze hose ubu turi gukaraba icyitwa umuganda kwegerana mu bantu benshi ntibyemewe ubu ngubu amashuri kuwa mbere nta munyeshuri ugomba gusubira ku ishuri ubu byahagaze mbese muri rusange imipira ku bibuga nta muntu ukiri kuganayo mu nsengero ntibyemewe kujyayo mbese muri rusange ingamba zirakaze kandi zirakomeje nk'uko leta yacu ikomeje kubitubwira amasoko se arafunguye abantu barashobora guhaha
E, amasoko arafunguye ari nako babwira batanga inga- in- ntuza ubufasha ndetse n- banabashishikariza kutegerana mu gihe bari gu- guhana ibicuruzwa kugira ngo bahanemo umwanya kugira ngo icyo cyorezo badakomeza ku- bataba bacyandura ni uguhana umwanya ariko amasoko yo arakora nta kibazo rwose n'amaduka icyangombwa ni ukwambara garavuzi cyangwa se ga mu ntoki ndetse ukambara n'aka n'akarindamunwa gatuma utabasha kuba wacirikana amacandwe uyamugenzi wawe cyangwa yagutera mu buryo bwo kwanduzanya icyo cyorezo urebye se ukuntu umurwa mukuru w'u rwanda uhagaze ugereranije na mbere gato y'uko uwo muntu wa mbere bivugwa y'uko yagaragaweho n'ubwandu bw'icyo cyorezo hari ibintu bigaragara hari ibimenyetso bigaragara byerekana y'uko umurwa ushobora kuba wikanzemo cyangwa u- u- ufite amakenga eh, arenze uko byari bimeze
Eh, muri rusange sinabyita kwikanga kuko twabanje kucyumva hirya no hino kihagera mbese kinafata n'ibyamamare bigiye bitandukanye bityo rero cyaje twakiteguye tunakizi bivuze ngo abantu usibye yuko nyine ariyo nkuru mu bantu uwo muhuye wese arakubwira korona vayirasi uwo muhuye wese arakubwira ati gusuhuzanya perezida wacu yatweretse indi suhuzanya igezweho itari iyo gukorana mu biganza cyangwa se kwisiganaho imibiri mbega dufite isuhuzanya nshyashya aho tugeze hose turakaraba nicyo kintu gishyashya ubu kiri mu murwa wa kigali ndetse no mu rwanda hose muri rusange ubwo iyo nsuhuzanyo nshyashya ni iyihe Eh, insuhuzanya ubwo ni ukugenda nyine mugakozanya hagana ku nkokora nyine hamwe haba hari umwenda mudakoranye mu biganza
Mm, hari n'abavuga ariko ngo ba- barunama kwa kundi abantu bo mu burasirazuba bwo hagati bajya babigira batiriwe banakoranaho Eh, nabyo biri turimo turabikora aho igihe umuntu aza wenda uri kuri reception cyangwa mu muhanda wo kugira ngo ube wamuyambira cyangwa se ugire ute ukunamamo gace ufashe ku gatuza kugira ngo umwereke ko ari respect wamwubashye ariko nta bintu byo gukoranaho cyane ubu ngubu bigezweho icyo kintu cyacitse mu banyarwanda pe urakoze cyane manuel mukomere rero mukomeze mukurikize amabwiriza uh, babashishikariza murebe ko mwahangana n'icyo cyorezo ntaho kitari n'inahangaha niko bimeze ni ukugerageza kandi nk'uko babivuze abantu baka bakagerageza ku, ku, ku, kubahiriza ayo mabwiriza kugira ngo turebe ko cyacika urakoze cyane yego yego ni ukugira isuku mbese muri rusange kandi ikigaragara cyo turagihasha uko byagenda kose kubera imana itaha i rwanda kandi imana ikunda abanyarwanda turagitsinda mu izina rya yesu amena n'ibirushya abagabo abanyarwanda bagira amahoro muri rusange murakoze murakarama urakoze cyane manuel twakire na claude claude ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane rwose ni geoffrey Eh, niwe uhage- uherereye hehe claude
ni kigali mu rwanda i kanombe Mhm. amakuru ukirera aho i kanombe
amakuru ni ni icyorezo n'ubundi kimaze iminsi kivugwa urebye ukanumva uburyo byitwayemo nabyo nkembera ahantu hagiye hatandukanye ku masoko ku mabotike urabona ko ibintu byahindutse nka mu ka- nk'igihe cya mu gitondo wasanga ahantu hose hafunze kubera ko nta kandagira ukarabe zari zihari ariko muri aya masaha urabona ko bari kugenda bazikoresha zatangiye kuhagera nta kibazo ubu ngubu turi kugenda twinjiramo twinjiyemo dukarabya intoki twasohoka tugakaraba intoki urabona ko serivisi zikomeje gu- kugenda nk'uko byari bisanzwe i kanombe ni hamwe mu ha- nsisiro zituwe n'abantu benshi cyane cyane hariya hasi mu kajagari ubona ko haba hari ubuzima rwose abantu bari mu mirimo itandukanye ubu bimeze gute hari icyahindutse ubu ngubu urabona ko izi muvuma zisa nkaho zagabanyutsemo kubera ko eh, urabona ko bidasanzwe nyine muri makeya kwe- kubera icyo cyorezo cyagiye kigaragara Na- n'abo ubonye urabona ko bari kugenda bafite udupfukamunwa ndetse n'udupfukantoki ku bamotari ndetse no ku bantu batwaye ibinyabiziga So, ubona ko rero ibi- ibintu bisa naho byahindutse muri make ariko urabona ko serivisi n'undi uragenda ukenera ari kuyi- iri kuyigenda uyibona So, urumva ko rero ari ibintu bidasanzwe hano mu rwanda urabona ko ari ibintu byahindutse
Mm. ahangaha aho dutuye twebwe ejo nimugoroba nagiye ku isoko nsanga ririmo ubusa ibintu byose abantu babihashye babimazemo bitegura kuguma mu ngo eh, kuran- kumara igihe kirekire aho ngaho mu rwanda ibintu ku masoko biraboneka
isoko nagezemo rya kanombe urabona ko ah, ni- ni- ni bakeya urebye ibicuruzwa ni bikeya ariko ibyo urimo urakenera ari kugenda ubibona ubundi turimo turahahira kenshi mu mabotike
Mm.
ibyinshi urebye turimo turabikora mu mabotike ariko mu gihe cya mu gitondo yari afunzwe kubera ko kandagira ukarabe bari batarazikoresha urabona ko ku ruhande rumwe abasuderi bu- binjije kubera ko urabona ko ari byo bintu barimo barakora kuva mu gitondo kugera izi saha
none se urebye inzego z'ubuvuzi abo aho ushobora kubona urabona zi- ziteguye zite hari ibintu bigaragarira amaso byerekana ubwitegure bw'inzego z'ubuvuzi aho ngaho mu murwa mukuru w'u rwanda
Eh, urebye barimo baragenda babishishikariza uburyo ki twakwirindamo icyo cyorezo inzego zibishinzwe ndetse na- ni- n'abanyabuzima bari kugerageza bakatwegera aho turi batubwira uburyo ki ishobora kwandura n'uburyo ki wayan- n'uburyo ikwirakwira So, urabona ko mu rwanda inzego zibishinzwe zabihagurukiye ku buryo budasanzwe buri wese bari kugenda bamwitaho ku buryo bugiye butandukanye
claude ikanombe urakoze cyane mukomere kandi mukomeze kubahiriza ayo mabwiriza ugire umunsi mwiza
murakoze ijwi rya amerika muraza kunsuriza umuntu bita diane turamukunda cyane hano mu rwanda Ye, ndaza kumu- kumubwira ubu ngubu ari mu kiruhuko ariko ubutumwa ndabutanga rwose
yego murakoze cyane ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika twakire na demokarate
alo amakuru amakuru demokarate
Ah, ni nkore mu buvandimwe nda- ndashima uhereye hehe
Ah, mperereye i burundi amakuru cy'aho ngaho mu burundi
ado amakuru nyine ashushe kavuga ah, hose ku mbuga nkoranyambaga ni kiza virusi
Mm, korona virusi aho, Yego.
aho mu burundi rero bimeze bite inzego z'ubutegetsi n'iz'ubuvuzi urabona mu byita kugaba amagabo harya
yego yego kuga yego nibyo Mm, bi- bihagaze bite Eh, ni ukuvuga ico kiza kimwe kunugwanugwa nyene ko coba ca uba ya- yinjiye ngaha mu burundi nyene atisa n'uwanduye uwo mugera
Eh, no mu burundi byagezemo
yego ndiko nitegereza ku mbuga ndabona biri mu kuvugwa hanyuma bakavuga ko baca bagerageza ku kumwirukanira ku bitaro byihuta ku- bijejwe gusuzuma kuraba ko koko ari byo Mm,
Eh, ariko rero nkaca mfite ikibazo gikomeye cane mm.
nkamwe vyoba ari byo ukuntu bashobora kumvisha abaturage kugira ngo bamenye ibindi icyo kiza
singira ngo se ubutumwa ni bumwe ku isi hose si gukaraba intoki si kwirinda gukoranaho si gukoresha ariya mabwiriza nyine asanzwe yo mwebwe ntabwo aho ngaho mu burundi inzego zishinzwe ubuvuzi zigeze zibishishikariza abaturage
mboye ndabyumva yuko amabwiriza ku isi yose ni amwe hanyuma ndabona icyo kiza cyahere mu bihugu ni ukuvuga bisanzwe bikomeye ku isi kandi bisa n'ikimbere ubu niba amabwiriza batubwira ngo gukaraba buri mwanya kugira isuku hose hose ndabyumva cyane rwose ariko rero urumva ndabona amenga nta sansibirizasiyo irimo gukwiragira hose kugira ngo bose babeho bagabye bameze amagabo kugira ngo bakitegure neza kugikinga ushatse kuvuga ko aho ngaho mu burundi ubona ko inzego z'ubuvuzi zitarimo gushyiramo imbaraga nk'uko byakagombye
yego cyane naho ndavuga nkaho mbere mu misozi apana mu bisagara kuko cyane mu bisagara ho biroroshe kubera ko abategetsi niho bagendera cyane kandi hoho aba n'abantu ibibazo byinshi kuvuga birirwamo n'abantu benshi cyane biroroshe ko amategeko y'ababwirizwa mpuzamahanga kugira ngo barinde icyo kiza korona virusi bayagendere ko nkavuga ati mu misozi naho rero ukubona byifashe ko ntashobora kubyirinda mu gihe batari babyigishwa cyane ngo babimenye aho mu misozi uvuga ni aho mwita ruguru mu byaro yego cyane rwose rwose ubwitegure bw'abaturage bo mu byaro byo mu burundi urabona ko hari hakiri ikibura
kirabuze cyane rwose kuko benshi bamwe bamwe babyumva bivuga uko benshi ntibarabyigwa by'amabwirizwa n'ikindi babyifatamo igihe bahora mukarara ikimenyetso rero nk'umwe no mu misozi mu cyaro ingene badusha kumenya ati umuntu koko yafashwe na cha aho ngaho mu byaro muracyasuhuzanya mukorana mu ntoki cyangwa muhoberana kuriya ntabwo ayo mabwiriza arabageraho ngo mwifate
ni ukuri ibyo byose biracakogwa kuko nk'uno munsi iyo namye gusenga nabonye mu nsengero ngira ngo izo ndamukanyo zo kugumbirana kuramukanya rwose nyine wumva ni umugenzo ariko sinzi ko tabaratahura ibiko birashika
yewe ni ukubaburira rero kubera ko abahanga mu by'ubuvuzi batubwira ko ibi byo gukoranaho cyangwa se guhoberana cyangwa guhana umukono muri ubwo buryo ari zimwe mu nzira icyo cyorezo gishobora kwanduriramo abo abo wegera ni ukugerageza ukababwira
ndabyumva cyane kuko abarundi basanzwe bafite umugenzo wabo bwite ngira ngo wakavukiwe wo kuramukanya bakonya mu ntoki bisigura rero urumva ko nubwo amabwiriza yaramutse ashitse hose agasansibiriza bikavugwa ku maradiyo byogorana cyane kugira ngo babyirinde banabihere na cyane cyane akunda guhura ibibanza ibibazo biri kubona abantu benshi ndavuga ku dusoko ndavuga ku mashuri ndavuga ku masengero
mu rwanda ho kiliziya gatolika iherutse gusaba abayoboke bayo ko batazongera guhana umukono mu gihe cyo guhana amahoro ya kirisitu kwa kundi babigira iyo misa ihumuje
nanjye nkaho ninjiriye ntabwo aya matangazo bangije kugira ngo babwirize abantu kumenya iby'icyo kiza bamenye no babyirinda
yewe urakoze rero demokarate twizere ko inzego z'ubuyobozi mu burundi ziguteze amatwi zirusheho kujya mu byaro gushishikariza abaturage uburyo bwo kwirinda ndiza cyane rwose ko imyiteguro baca batangura abategetsi bakamenyesha abantu natwe abaturage tukatwitaho cyane rwose kubwiriza ayo mabwirizwa twamaze guhabwa
yewe urakoze cyane ugire umunsi mwiza
muzo ndamuhereje maze kamirindi ndamukumbuye yego nzamubwira
yego umengane mu ikonji sawa aho kugira ndeke mugiriye byiza yego nawe ukomere cyane murakoze
twakire na Cyril
amahoro amahoro Geoffrey amahoro Cyril
mbateze yombi ndi hano turi aho turashima imana twese intero ni imwe nyine ni ukurwanya iki cyorezo n'ubwo gisa nkaho gishaka ku kutwigaragariza cyane ariko turimo turakoresha uburyo ki tugomba kuba twakirwanya nyine nk'abaturage nk'abantu n'ikiremwamuntu muri rusange gusa uyu munsi wo wa guhera ku munsi w'ejo n'uyu munsi urabona ko harimo impinduka muri ino minsi yari ishize abaturage wabonaga yuko ibintu byo kuramukanya nyine ba- ba- ba- batu- ntabwo rwose wabonaga yuko ba- bakomeza bakabikora wabonaga ko batari kubitinya ntabwo wumvaga uburemere bw'icyo kibazo ariko kuri ubu ngubu noneho eh, aho bwakereye abo nagiye mpura nabo urabona yuko ibintu byo guhana ibiganza ibintu byo guhoberana ntabwo biri gukorwa urabona ko bari kubona noneho ko bitoroshye nyine aho babona bari bamenyereye ku cyumweru kujya mu misa bari bamenyereye no kuba bajya mu bindi biterane no mu yandi materaniro ntabwo byabayeho bahise babona yuko bitoroshye aho noneho n'ibigo by'amashuri nyine nabyo ubwabyo byafunze ubwo urumva ni ibintu babonye ko bitoroshye nyine ubu barimo baragerageza gukurikiza eh, ama- i- i- amabwiriza ya minisiteri ndetse n'ay'igihugu muri rusange barimo baragerageza kubikurikiza kuko ibi bi- bari baragerageza kugira isuku kenshi no gukaraba eh, aho kuri kugira misiyoni ngo- se aho kuri misiyoni harafunze ah, harafunze ntabwo bigeze uh, ba- basenga
Ah, ah, ntabwo nta na hamwe ntabwo byigeze bikorwa ntabwo mu ma- nta kiliziya n'imwe cyangwa se insengero nta na hamwe higeze ha- habasha kuba hakora rwose ntabwo byashobotse
Mm.
twese twasengeye mu ngo iwacu eh, konzi keretse
se eh, ngo ngo iki komeza komeza
Eh, ah, hari misa eh, hari misa yatambutse kuri radiyo mariya rwanda saa mbiri hari n'iyatambutse kuri radiyo no kuri televiziyo rwanda saa tanu n'iyiri bube saa kumi eh, n'ubu irimo iraba ku isango sitari
Mm.
ariko iyo misa nyine urumva umuntu umwe ari hariya ntabwo ba- ntabwo izo misa ni ukugira ngo abakristo babashe ku- kwa- kumva yuko no kwakira umunsi nyine no kumva yuko bari begereye imana ariko urumva izo misa ntabwo zirimo abantu rwose barenze nka batandatu ubwo umwe araba ari hariya undi ari hariya kuko no kubyumva kuri radiyo urumva amajwi rwose ntabwo yegeranye urumva bi- bi- bi- urabona ko harimo impinduka rwose ku bari babikurikiye kuri televiziyo y'u rwanda saa tanu hari harimo mu misa ntabwo hari harimo abantu benshi cyane bari bake cyane ntabwo ntabwo bari bakabije bari- nta nubwo bari bageze nko kuri cumi na bangahe kuko n'umwepisikopi n'abapadiri batatu n'abaririmbyi batarenze batanu n'abandi bantu babiri urabona ko bari bake cyane rwose
none se ko nzi ko um, amwe mu mabwiriza ya, ya, ya minisiteri y'ubuzima ni uko abantu bakaraba kandi aho mperukira muri ako gace uh, wenda igahe niho bimeze neza ariko ndavuga nka za karubamba kiyenzi nyagahandagaza nyawera ry'amanyoni wasangaga hari ikibazo cyo, uh, cyo kubona amazi mu buryo bworoshye ubu ikibazo cyo kubona amazi yo gukaraba intoki ku baturage batuye muri utwo duce kimeze gute
Eh, ikijyanye n'amazi cyo ni ikibazo rwose ni ikibazo kuko amazi ntabwo aba abasha kuboneka ahagije ariko mu buryo bw'isuku mu buryo bw'isuku ukoresha uburyo ki bushoboka ukoresha uburyo ki bushoboka kugira ngo ayo mazi abe yaboneka kuko ntabwo ushobora kuba wakwiteza umwanda ngo ntabwo amazi abasha ukoresha uburyo ki bushoboka uyirwanaho nk'uko uzi neza ko ushobora kuba wagira inyota ukabona amazi yo kunywa ni ngombwa yuko niba wumva yuko ugomba kurwanya umwanda ugomba kubona ayo mazi nyine ntabwo amazi ahari muri ibyo bice byose uvuze ahagije ariko biba bito- abaturage babasha kuba babishyiramo ingufu ariko kandi ubwo na leta y'u rwanda nayo iba igomba kuba yazajya igerageza uburyo ki nayo yabifasha mu mu baturage nanone muri kino gihe ahantu hatari kuboneka amazi bakabasha kuba babikurikirana ahantu hatari amazi bakabasha kuba bayahageza kuko ni ibintu bisaba ingufu nk'ubu hari nk'ahantu wenda haba hatari amazi wenda bakoresha nk'amazi y'ibishanga kandi ntabwo aba ari meza ugasanga nabyo ni ibintu biba bitari sawa ariko uko biri kose nyine abaturage bari kubona uburemere bw'iki kibazo ntabwo ntabwo bicaye nyine baragerageza gukoresha ubushobozi bwabo bafite niba mbyumvise neza urasa n'urimo gusaba leta ko yagerageza ku- kuvomera cyangwa se kugeza amazi ku baba bafite ikibazo cyayo aho baba bari
Eh,
umurongo wa telefoni umurongo wa telefoni ujemo akabazo si ntabwo nkumvise neza Eh, Cyril ntabwo eh, Cyril ndumva umurongo wawe usa n'uwagize ikibazo reka nkwifurize umunsi mwiza aho ngaho i Gahini noneho twakiriye Remo
yego yego amakuru Remo
amakuru ni meza mwaramutse mute turaho manira turinze uherereye hehe
Ah, ubu ngubu na- nari ndibi ndi ndi bugesera amakuru cyaho mu Bugesera
Ah, amakuru ni meza Mm, mwe bimeze bitera Umuvandimwe- Ah, bimeze neza turakomeye
Mm, Umuva- umuvandimwe yari amaze kuvuga ngo ku bintu ku bintu by'amazi reka mvuge ngo eastern province yose nta nta nta mazi ifite nta mazi ifite kandi hashize igihe kinini na- navuga wenda nka bugesera bugesera nta mazi igira amazi yayo navuga ngo aba nko mu mujyi wa nyamata gusa kurenga nyamata na ruhuha no no no mu murenge wa ruhuha niwo wavuga ngo haba amazi indi mirenge hafi ya yose nta mazi igira bakoresha ibisha amazi y'ibishanga cyangwa ibiyaga urumva iyo suku isuku bizagorana gukora isuku tuvuge ngo mirongo inani ku ijana I- i- ntabwo bazuzuza ijana ku ijana na mirongo inani sinzi ko izageraho urumva ni bya bibazo ariko kantu nagira ngo nkubaze ko bavuga ngo ngo indimu ngo indimu ngo ngwire ngwira yikiza ese nibyo kuko iremewe ijana ku ijana cyangwa ni amagambo y- y'abantu nyine ku- ku ruhande gutyo bagenda bivugira igisubizo Ibyo nagira naguha ngo mvuge.
igisubizo naguha ni uko ntabizi kuko eh, nda- ndamutse nkubwiye ngo nibyo cyangwa se ntabwo ari byo ubwo naba nishyize mu mwanya utari uwanjye gusa icyo nzi ni uko mu ndimu habamo vitamine c kandi kandi vitamine c i- ijya ifasha umubiri kwirwanaho ariko ndatekereza ko indimi iram- iramutse iyikiza ntabwo yakabaye ikibazo ku isi ngo bigere aho bigeze ubu ngubu rero kuri icyo kibazo umpaye ye, ntabwo mbizi wa- nakugira inama yo gukurikiza ah, amabwiriza y'abaganga niba ari byo bazabi- bazabikubwira niba atari byo kandi eh, kuretse ko ntekereza ko atari nabyo nabwo bazabivuga gusa eh, indimu ibamo vitamine c kandi c ifasha umubiri kwirwanaho bakwibutsa ko iriya virusi nyine ntabwo nta muti ira- iraru- umubiri urayirwanya ikaya- ikagenda uretse ko hari uburyo nyine umuntu uyirwaye yifata n'abashinzwe iby'ubuzima bakamugira inama bakagira n'uburyo bamu bamufata kuri icyo kibazo cy'amazi uvuze urabona inzego z'ubuyobozi z'aho ngaho mu bugesera zirimo gukora iki
Ah, hari hano bahita ni- aho akarere ka bugesera gahura na kicukiro hari uruganda barimo bari barimo kubaka rw'amazi ariko rwari ruri ha- rurimo kuzuba barimo kuye reka mbivuge ngo ni domestic industry dome- cyangwa gusapuraya barimo gusapurayinga amazi nyine bayavana ku ruganda bayajyana nyine mu bantu noneho bahereye kicukiro nkaho bagahereye mu bugesera ruri navuga ngo bakunze abanyamujyi cyane birengagiza abaturage babo nyirizina bagakwiye kuba barabanje iki abaturage ba bugesera aho uruganda ruri aho kugira ngo babanze abaturage ba kicukiro uruganda rutari
mu Kuko buryo abaturage batuye aho ngaho uruganda ruri nta mazi bafite ibyiza ni uko bahera kuki ku baturage batuye hahandi rwa ruganda ruri bya bikorwa remezo nyine bikagirira iki ba baturage akamaro ntabwo byadukwiriye kujya kugira abandi bantu badatuye hahandi mm, bo basanzwe bafite n'amazi ariko twebwe nta mazi dufite njyewe ndibuka kuko amazi nko nk'ahantu ntuye ahantu dutuye amazi yagiye nko muri bibiri na kane cyangwa bibiri na gatanu kuva icyo gihe ntitwongeye kubona amazi meza ya robine dukoresha ibiyaga imvura gutyo
none se urumva ni ikibazo kuzakora isuku bira- biragoranye cyane tuvuge ngo twemezanye ijana ku ijana nta mazi meza ufite ibyo biragoye cyane none se ubutumwa
ni ukuvuga ngo batwegereze amazi byihuse
ngo bashyireho uburyo bw'ingoboka bwo kuvomera abaturage babagezeho amazi
cyane rwose byaba ari byiza
reka twizere ko uh, ubwo busabe bwawe uh, babwumvise wenda hari igishobora gukunze Eh, nizere ko aho ngaho rero mu bugesera mukomeye ariko ubanza uri n'ahantu eh, abantu benshi bahurira ndumva hari nk'akaradiyo cyangwa televiziyo inyuma yawe aho ngaho amaresitora n'utubari biracyakora ntabwo byigeze bifunga
Ah, bi- birimo gukora gake gake ntabwo byari byafungura tuvuye ngo ijana ku ijana harimo harimo abakora Mm.
Mm.
ubwo se ntibishobora kubangamira amabwiriza eh, atangwa na minisiteri cyane cyane ko uvuga ko nta mazi ahagije ahari kandi abantu bakora muri iyo muri aho hantu tuvuze hakaba hakenerwa amazi ku buryo bwisanzuye
Eh, bigomba kubangamira iyo myanzuro byanga byakunda bitewe icyaro icyaro n'umujyi urabyumva biratandukanye kuko na- nanjye akenshi mba ndi mba ndi i kigali ariko u- ugera mu cyaro bi- bi- bi- bika- bikagucanga cyangwa bi- ugasanga imyumvire yaho n'iyi kigali biratandukanye kuko usanga nk'umuntu nka butike nk'eshanu muri karitsiye cyangwa mu kagari kigali ni ukurenga burinzi uburinzi uburinzi uba urumva aho ngaho biratandukanye
yeremo urakoze cyane rero mukomere aho ngaho mu bugesera mukomeze mwirwaneho kandi mukurikize amabwiriza muhabwa
yego yego nawe
radiyo ijwi ry'amerika twakire na joel joel Hello?
Eh, ika- Eh, eh, ikaze mu turabumva.
kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika Mm. Mm. Eh, hano ndahari mombasa intara irimo abantu benshi cyane Eh, amakuru icyaho i mombasa Abantu bose kuri umwe umwe wese kuri umwe umwe wese afite ikibazo cy'uyu mugera waje ikibazo cy'amazi ni kirekire nk'akarorero nk'ahantu jewe mbaye ni ku nyanja ndi ku nyanja ahantu hajabukira abantu be- nko ku- ku isaha imwe usanga hajabutse nk'abantu ibihumbi nka bibiri ni abantu bajabuka usanga ari mu- mu meri imwe harimo harimo nk'abantu nk'amagana umunani ikibazo cyatangiye kuboneka ni uko turiko turaraba ukuntu tuzotanga kwikinga tujabuka cy'abantu majana umunani canke abantu majana atanu amazi ni ikibazo ububare bwinshi ubu bata- ha- hasohotse itegeko y'uko guhera mu ijoro nta kabari gasubira gukora ahantu hakoranira abantu benshi badasubira gukorana urabye nk'akazi nka ryo nkora akazi ko kunguruza abantu kubera uno munsi akazi ka twatangiye kubona nta bantu n'uwo muhuye usanga yafunze igitambara ku ku munwa n'amazuru uwo ari we wese aho unyuze usanga aramarira n'ikigongo bihari
Umujyi- tujyanye n'umuntu umumama umwe yapatika ya- yabonekanye n'u- n'ubwo bugwara bwa coronavirus Mm.
abantu bose batangiye kugira ubwoba aho unyuze hose tuvuge ubuzi bwa- bwashushe nk'uko bwatangiye guhagarara rero turiko twibaza muti tugiye kubaho gute nk'abantu tuba abanyamahanga tugiye kubaho gute nk'itangazo rya sosi uno munsi hari intara nyinshi amasengero bayugaye imisigiti bayugaye urabye ubuzima bwahagaze kuri umwe umwe wese ngaho i mombasa kabisa
ariko o, i- i mombasa ni umujyi munini kandi nahoze nshaka kubikubaza ariko numvise wabivuzeho nk'igice ubundi ari abantu bavuye i nairobi baza gufatira ikiruhuko i mombasa ari abavuye hirya no hino baza i mombasa ni umujyi utunzwe n'ubukerarugendo muri rusange none ko, ko umbwira uti bahagaritse bagiye gufunga ibintu byose ingamba leta yashyizeho zo kugira ngo abantu babeho biragenda gute
nta tangazo riboneka turamenya turarindiriye ariko Mm.
nko nka buri matari gavana waha i mombasa ikintu cya mbere yatangiye guhagarika ni ibintu by'ububare nta kabari na kamwe gakora guhera mu masaha ya saa kumi na zibiri ahantu hakoranira abantu benshi nta muntu n'umwe asubira kuboneka ku ka- ku kintu cyitwa kabari ariko ikibazo dufite ni uko ahantu hari ubwato bujabukana abantu ba- abavuye za tanzaniya nta bunge noba mbayemo duce noba mbayemo n'abantu ahantu dukoresha ubwato kugira tujye kwisumamo Mm.
ni ahantu tujabuka usanga abantu bariko basukumana n'ikibazo gifite n'ikibazo cy'amazi cyane amazi ni ukugura ikintu cyose ni ukugura Tura- turabona leta nta nta mikakati irahashyira yo kugira ngo umuntu ajye- uko yinjira mu bwato akaraba akarabe iminwa akarabe iki ntabyo turi bwe tubona tukabona ko twebwe abantu turi aho i mombasa twegura n'ikibazo kirekire cyane
mukomere cyane rero joel eh, nizere ko leta ya kenya irimo gufata ingamba zihagije zo kugira ngo irwane ku bantu bayo cyane cyane aho muri iyo migi ya za mombasa na malindi yegereye em, inkombe y'inyanja y'ubuhindi ahakunze kugendera abantu benshi no gufatirwa ibiruhuko na benshi ugira umunsi mwiza aho ngaho i mombasa joel
murakoze no kudusengera murakoze
twakire na jeanne jeanne
halo
Eh, amakuru amakuru jean
ni meza Mm, uherereye he
yemerereye i burundi igitega amakuru cyaho mu murwa mukuru wa politiki w'u Burundi amakuru ntabwo afite igitega n'inkingi ni meza rwose nta bidasanzwe bihari
nta n'igikuba cya korona
cya korona virusi gusa naho mva ngo nta gihari gusa hajya inzu y'umubanyi ihiye ntabwo biba yafata
Mm, num- numvise Yego, ababike- ababiteze kubitangaza ko babitangaza ntabuvuga ngo ferare kuko nabo ndumva bakuze cyafata mm, Kuko abo twavuganye mbere bavugaga bati koronavirusi yateye ibibazo abantu bafite ubwoba bati hari n'ukekwa
ego korona virusi kweri yateye ubwoba isi yose ziremera zigumira
tuzi ko aho mu burundi murimo kwitegura amatora mu kwezi kwa gatanu Mhm.
Eh, uko ibintu bimeze ubundi haba hari za mitingi z'amashyaka ubundi haba hari ibintu by'ubukangurambaga urabona hari icyahindutse
rwose nta nta- nta kirahinduka ibintu biracyameze nk'uko byahora rwose gusa keretse inkingi- keretse izindi ngingo zoza zisa- zoza zisata ziyongera mu nyuma magabo ibintu biracyari uko byahora Mm. jean urakoze cyane rero kuhamagara ku ijwi ry'amerika ugira umunsi mwiza aho ngaho igitega
hano yego ndakumva naje nashaka gutanga gutanga intererano mpamagarira abategetsi baturongoye kuba n'ibintu byose byose bakabye kuba no kugira ku y'isi ry'amerika
U- rero iki cyorezo cya korona virusi uzabye kidasizanana urabona hamwe tandika icyumba kibuga mu bushinwa ariko ubu tukaba twumva ko kimaze kwa- kurandakata gushika mu bihugu birenga ijana no mu bihugu bibanyi no mu bihugu bibanyi u rwanda na kongo baravuga ko cyorezo cyamaze kwataka rero nicyo rero nuhamagarira abategetsi ba leta uko mbona mu kugara imbibi aho ko yakuzajya bagusinzirana kuko mu bisanzwe nitubona aho muri ibihugu bya afurika hose aho gisa gusika baza bakunda kugitera ku bantu baguye ku bantu b'ingenzi
Mm.
byiza rero byo mbona ari nk'ibyo ari nk'ibyo leta ishobora gufata irubahiriza irubahiriza imipaka abari hanze bakaguma hanze tukarindira iyo tukarinda tukaraba yuko icyo cyorezo cyatera kigatora umuti nibyo mbona nashaka guhamagarira leta kuko yitegereze nko ngaha mu burundi ndabona ubugese cyane ko uburyo bwashobora guhangana n'icyo cyorezo cya korona virusi atari uko bufata ingingo hakiri kare urakoze cyane jean ugire umunsi mwiza aho ngaho igitega mu burundi ariko murakoze namwe Eh, twakire na christophe
wiyalo ndabumva mwiriwe mwiriwe christophe murahagana he
yendi bujumbura mu burundi mu mujyi wa bujumbura
Ye, amakuru ki rero aho mu bujumbura
turaho nyine turaho turashima ariko dufite ubwoba
mukomere mukomere biri hose
Yasha dufite ubwoba ubona icyo kiza cyateye ubona ibihugu bibanyi byamaze gufatwa nk'u rwanda repubulika iharanira demokarasi ya kongo ukaba ubona ni ibihugu duhana imbibe bamwe bamwe barasu- ba- bava muri ibyo bihugu baza gusumira ino natwe tukajya gusumira iwabo urabona ni ingorane cyane
Mm.
dufite ubwoba rero icyo kiza natwe aho kizahita gishyikira ngaha mu gihugu iwacu turafite ubwoba cyane kubera ko usanga cyari igihugu bo- bivanye n'imico gifise imigenderanire gifise biratugora cyane kugira ngo tuzitire icyo kiza ntigize giheze kidufate ariko kimwe gusa dusaba imana imana isije imbere vurema bino turabona bitoroshe uretse kugira ubwoba no gusenga se ikindi murimo gukora ni iki
Abo- bisanzwe batanguye gufata ingingo zimwe zimwe nk'uko bari batanguye babigira igihe bigaca ebola cyari cyaganguye bari bafashe ingingo zimwe zimwe z'uko abinjiye ahantu ku mashure ku mabiro mu mabanki babanza gukaraba mbere y'uko binjira rero izo ngingo n'ubundi basubiye kuzikangurira abenegihugu kugira ngo bazishyire mu ngiro
watunyuriramo nk'ibyo barimo gukora aho ngaho i bujumbura bigaragarira amaso
uretse icyo nta kindi kintu ugenda abona baba barakora uretse icyo kuguma bahimiriza
i kigali mu rwanda ho bashyizeho ibintu bita kandagira ukarabe ahantu abantu benshi banyura bagakandagira kuri utwo twuma hakaza amazi bagakaraba intoki mu rwego rwo kwisukura aho i burundi nta ngamba nk'izo zihari mu rwa mukuru w'ubutunzi
oya ntabyo turahabona ntabyo turahabona baracyakaraba bisanzwe kujya bakaraba ku mabombo aho hasanzwe hari amazi n'isabuni n'ahandi utwo tuntu no nta turashika ntatwo turabona
ariko mu burundi mu murwa mukuru aho ubutunzi bujumbura nta kibazo cy'amazi gihari ku buryo umuntu yavuga ati gukaraba mu ntoki si ikibazo
ikibazo kirahari kuko nk'amakaritsiye nka yose nawe no nta mazi afise hariho amakaritsiye usanga bayabaye usanga ata mazi bafise mugabo rero ugasanga hariho n'ahandi usanga hifashafashe nko hagati mu gisagara ugasanga amazi arahari nk'abantu bari ku makaritsiye periferike hariho benshi usanga batagira amazi ugasanga ntiborohera n'ubundi kubaho bari basanzwe bagira ibirometero birebire kugira ngo bashobore kuronka amazi meza
ye christophe rero urakoze cyane guhamagara ku ijwi rya amerika ugire umunsi mwiza
yego namwe murakoze mwakoze kuduha umurongo ariko jya ikibazo cy'iwanjye nk'uma mfize n'icya kindi radiyo ijwi rya amerika mu burundi ntabwo tuyumva ariko kandi jya nanjye narayikunda cyane kuko yaradushikiriza amakuru arambuye nyine amakuru y'impande zose ugasanga yari radiyo vurema abenegihugu benshi twakunda ariko gushikisha ntabwo tuyumva keretse abantu bakoresha amarezo sosiyo bakagerageza kuza bararaba amakuru bitangaza baciye ku marezo sosiyo mugabo uca usanga atari umwenegihugu uwo ari we wese ashobora kubishobora kuko usanga bisaba uburyo
icyo kibazo uzakibaze inzego z'ubuyobozi bw'u Burundi nibwo nibwo bwatwirukanye nibwo bwadufungiye naho twebwe twebwe turi tayari igihe icyo ari cyo cyose bafungura rwose ibiganiro byakomeza kubageraho ariko nkwibutse yuko ushobora gukurikira ibiganiro by'ijwi rya amerika ku mirongo migufi yitwa shoti kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri aho naho ushobora kudusangayo cyangwa se ukajya ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu radiyo yacu viwe akadomo komu hanyuma ugakurikirana ibiganiro byacu urakoze cyane rero christophe ugira umunsi mwiza mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ikiganiro ni murisanga mu kanya turagaruka twakira abandi Future Records.
Nanyura nkakunyura ibyo ntawabihinyura nkunda uburyo unyongorera cyane igihe unyegereye ongera ibirungo baby numva uwo mudundo ntuze unyiyegereza umutima utanye
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc shali na nina bati shyiramo agatege ku murongo wa telefone dufite louis amakuru amakuru louis
ni meza edi kwema ni edi oya jye nitwa mutagoma
ah Eh, amakuru amakuru
cyane meza pe ni mu Kiru- ndi mu kirundo aha bihagaze bite mu kirundo
ah mu kirundo ni sawa turashima
Mm, amakuru y'icyorezo cya coronavirusi yahageze naho
ah mu kirundo corona virus iduteye ubwoba cyane
Mm, Nyo- yego none mm.
nta muti wayo uraboneka kugeza ubu ntawo
ntawo kugeza ubu ntawo rwose kereka kuyirinda aho se murimo murayirinda muti
ni ubu unye aho aha- ahari- ahateraniye abantu ni- ni- ni- ni- nta muntu ajyayo cyabure winjiye nk'ahantu ni ugukaraba
none se kuvuga ngo hateraniye abantu nta muntu ujyayo kandi baba bahateraniye ubwo se ntibaba bagiyeyo
oh ibanza gukaraba imbere yo kwinjira Eh, Eh,
ni uku inzego z'ubuvuzi se hari ibikorwa bigaragara aho ngaho mu kirundo zashyizeho bijyanye no kurin- gushishikariza abantu kwirinda cyangwa kubafasha
batubwira gusa nk'umuntu yaba yikeka yu- yuko urwaye yuko wakwihutira kujya kwa muganga Mm,
rwego kugira ngo umenye icyo urwaye hakiri kare mm.
yego
ye Louis rero urakoze cyane guhamagara ku ijwi rya amerika kandi mukomere aho ngaho mu kirundo
yego murakoze
Eh, radiyo ijwi rya amerika twakire na gaspar
yego yego jeffrey mutagoma komera komera muvande
ngaho neza mu mwaka ngaho ndaho uherereye hehe
Oh, ndi hano mu rwanda mu karere k'ubugesera by'umwihariko mu murenge wa gashora
gashora harya ni hehe y'amayange mayange ni ukomeza hafi aho.
amayange Mm.
ufata amayange ukagera ramiro ugaca gashora santere Eh, nahabonye nahabonye ubwo nahakuruye
Eh, werekeza za kibungo Mm, nuko rero
ni uko bihagaze bite
aha ku bigendanye n'icyo cyorezo gisa nk'igihangayikishije isi iri- isi yose muri rusange Mm, ariko navuga nibura mm, uko ubuyobozi buri kugenda budushishikarira cyangwa minisiteri y'ubuzima ni ukuvuga ngo ahantu bafite ikintu bakora nk'ubucuruzi ah, isura y'aho ngaho uko imeze ni ukuvuga ngo buri nzu yose igiye iriho ahantu ho kubona amazi yo gukaraba intoki n'isabune
ah ni ukuvuga ngo ah, Ndumva.
inzu yose winjira
ndumva rero noneho ibyo bitandukanye n'ibyo nari navuganye na remo ngira ngo kuko yambwiraga ati hano mu bugesera nta mazi ahari hari ikibazo cy'amazi rwose abantu ntabwo babona amazi yo gukaraba
Bo, wenda ni agace kamwe na kamwe ariko twebwe amazi yaje yari yabashije kubura ariko amazi ubu arahari noneho araboneka abaturage babona uko bavoma amazi kuko dore ko twegereye n'ibiyaga kubera ko aba ari nayo gukaraba nyine bisaba kuzana n'amazi y'ikiyaga bakayateka bakaba ameze neza bakayashyira mu tudobo twabigenewe biri amahire rwose ubwo amazi ahari
Eh, amazi arahari rwose ku bintu bigendanye n'isuku turi kubyitaho kandi tukajya twirinda no kugenda guteranirana abantu benshi byo gukoranaho bisa nkaho byahagazeho umuntu aragupeperera kure nyine
Mm.
Ah, ni uko nguko byifashe nkanga mu murenge wa gashora abaturage rwose bari kubyumva bakazajya bakora isuku isabune no mu ngo sino sino mu isantere gusa no mu ngo mu cyaro niko byifashe hanyuma se eh, ya ya broshete y'ihene izwi aho ngaho iracyaribwa mu tubari ntabwo harafunga
mbo mu tubari ni ukuvuga ngo utubari turacyakora ariko ni ukuvuga ngo naho kwinjiramo ni ukubanza ugakaraba
Eh, ukagenda ugafata ku kabuteti kawe ukakarya wangiza uwo ugakomeza gahunda zawe nta ngorane mm.
Ah, Insengero- niko byifata ahangaha.
insengero amasoko byose mwe biracyafunguye ibintu bijyanye n'insengero nk'uyu munsi hano ni ku cyumweru ni ukuvuga ngo bavuze ko insengero zigomba guhagarara n'abanyeshuri baraho barataha ntabwo iby'insengero n'amashuri ntabwo biri gukora Mm.
Eh, ibyo byahagaze kubera ku bwinshi bw'abanyeshuri n'abantu gutya muri rusange ntabwo bashaka ko abantu bateranira ahantu hamwe
birumvikana gaspar rero urakoze cyane kutugezaho amakuru y'aho ngaho i gashora nizere ko eh, muri bukomeze kubahiriza ayo mabwiriza kandi mukagerageza kwirinda murinda n'abanyu ugire umunsi mwiza
yego kandi namwe murakoze Yeah, radiyo ijwi ry'amerika twakire na eugene eugene
Eugene Halo?
Eh, komera komera
Eh, nitwa Imbabazi Theogene Ah, Theogene ni gihe wumvise nabi buriya ku buhanga bw'ibyuma bari bambwiye ariko ngomba kuba nari numvise nabi amakuru Theogene
amakuru ni meza turashima imana eh muri he- tuye hehe murahagana he
Eh, murere mu karere ka nyabihu mu rwanda umurenge wa rambura eh Nyabihu ndahabona
Eh, nyabihu mu birayi Mm, mu birayi bimeze bite rero
Eh, koronavirusi yaduteye ubwoba twumva ishanganyije mu rwanda imirimo yabaye nk'ihagaze
Uh, gute se Aba- yabaye nk'ihagaze abanyeshuri bari gusubira mu rugo iwabo amasoko yahagaze ahantu mbese hakoraniye abantu ibintu byose byabaye nk'ibihagaze amasoko bibiri.
amasoko yahagaze
Eh, amasoko nta bashyizeho ingamba z'uko nta bantu bagomba guteranira ahantu hamwe
eh
Eh, None ariko ubwo?
turi kurwanya kandagira ukarabe twese turazifite ikuntu yose
none se ubwo biragenda bite ibyo birayi wambwiraga mu kanya ntabwo abantu bakibasha kubigura umuntu ni ukurya ibye undi akarya ibye bikarangirira aho
ari mazi ariko biragenda kuko ntabwo abantu bari- bari gutuma baba ahantu hamwe kuko bashobora kwanduzanya mbese ahanini ni ukuba mu ngo ariko se teuje ibyo bintu mbwiye nibyo ugize uti kandagira ukarabe twese turazifite ni ukuvuga ko abaturage bo muri kandagira nyabihu ukarabe rwose ni ahantu hahurira abantu mu masengero ahantu mbese mu tubari hehe nta hantu tutari mbese
ndumva noneho Kandagira ukarabe rwose uri kumanza wakaraba mbere y'uko ugira icyo ukora ibintu byo gusuhuzanya nta bigikorwa eh, ibintu nk'ibyo aho ngaho muri nyabihu rwose ndumva mu- mu- mumeze nka- nk'abiteguye none se
Eh.
kuvuga uti amasoko yafunze eh, amahoteli eh, n'amaresitora byo bimeze biti
amaresitora buriya bari mpamvu za kandagira ukarabe bakanakoresha muri ziriya miti yica udukoko eh, bakanazisuku nyine kugira ngo hatagira uwanduza undi
ko nzi se ko uh, muri utwo duce hakunda kugenda abantu rimwe na rimwe bagiye mu biruhuko mu bice bya za haba aho ngaho mu i Musanze haba hariya hakurya i Rubavu ubu urujya n'uruza rw'abantu ruhagaze rute
yego biri gukorwa ariko nyine ntabwo ari nk'uko byakorwaga kuko ni ukuvuga nko mu modoka bategetse ko u- umuntu agomba kwicara ku iyo ntebe nta by'umubyigano ndetse nta gukoranaho mm.
Eh,
Ye, urakoze cyane rero kutusobanurira uko bimeze aho ngaho Theogene mugire umunsi mwiza aho ngaho Nyabihu
namwe murakoze cyane kandi iki kiganiro cyanyu turagikunda cyane murakoze murakarama twese twese reka dusoreze kuri eric
halo amakuru amakuru eric
ni meza Eh, uherereye hehe
endi ngozi
bimeze bite aho ngaho ingozi
ngo turi aho tumeze neza Mm.
ariko ikirabandanya gusa urumva nuko abantu benshi umutima uhagaze nyine bivanye n'ibintu n'ingingo zafashwe ejo mu rwanda
Eh, nk'izihe
ngo ni ukuvuga yuko ama- amatorero amatorero amashengero umunsi ntibi- ntibigeze baterana uno munsi Mm.
kandi urumva na kare ntari na- nabonye no kuri kuri rezo sosiyo nyine abanyeshuri ko bataba ariko bafata abisi kubera nejo nejo ba niho bazatangura nyine kuza guca bataha umva ari za kaminuza cyangwa ari ama interina Mm.
Eh, numva abantu benshi baratewe umutima uhagaze nyine icyo kiza kuko je naho na- numvise nyine ndavuga ati none numvise ibintu babikora vuba nyine kuri radiyo nyine mw'ijoro
Mm, uretse se ibivugwa mu rwanda mwebwe aho ngaho mu burundi muravuga iki
ngo twebwe icyo dukora gusa no gusenga imana kugira imana ituzigame nyene iturinde kuko na- mbona nta yindi solution mbona ihari kuko urabona ko ibihugu byinshi bya bihagaze byaha- ubu- bi- biha- biri muri ansekirite nyene
uretse gusenga nta zindi ngamba zigaragarira amaso zigaragara aho ngaho mu kirundo bata- abantu batangiye gushyira mu bikorwa
bo mu kirundo sindamenya ibiriyo kuko sindamenya amakuru yabyo Mm.
Eh, mugabo gusa urumva haba- hari ama sms baguma baturungikira abari muri muri minisiteri Mm.
de la sante Eh, batubwira nyine ko umuntu akwiye kugira nyine gukaraba amazi meza n'isabune Mm.
turumva nyine umuntu nyine ni ukwi- ni ukwirinda hama ikindi nacyo kubera urumva ejo niho nari kuri rezo sosiyo abantu benshi ndiko barikora ndiko ndababwira nyine i- izo ngingo zafashe mu rwanda abari mu bufaransa za canada na belgique na nyine ba- ho Fra- muri france ho bamaze igihe kinini bada- badaterana nyine bata- badasengera hamwe nyine
Mm.
Eh, urumva bo numvise ko umenga presque nyine nki- presque nk'isi yose nyine bakora ukuntu nyine bahagarika nyine kugira gukorana guterana Mm.
ubwa gusa icyo nosaba ni uko inyuma yo kugira iruhande yo ku- gukora zirya- zirya ngamba vote ibintu baba aba- abajeje la sante amagara y'abantu iruhande yabyo bakabikora ni uko naho bakwiye kuza babyereka imana
urakoze.
bakabisengera kuko kuko urumva n'ubu numvise ko hari na laboratwari ibintu bariko barakora umva n'ubu sinzi nk'amwe ko hari icyo hari urubyiruko bara- baraku- baratanga
Eric urakoze cyane kuhamagara ku ijwi ry'Amerika ndabona amasaha atujyanye reka tukwifurize gukomeza kumererwa neza no uh, gukomeza kwirinda urinda n'abawe aho bishoboka kandi nizere ko izo nama utanze baduteze amatwi bazumvise ababishoboye banabyemera bakaba babishyira mu bikorwa urakoze cyane ugira umunsi mwiza nshimire n'abandi bose bari bakurikiye kino kiganiro muri sanga mukomeze gukurikira ibiganiro by'ijwi ry'amerika biri imbere nshimire na fasel gabeho wamfashije kubagezaho aya majwi kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma mukomeze kumererwa neza